mikoro mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma icyumweru cyiza kandi amahoro n'amahirwe kuri mwese
dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo
ndabasuhuje bakunzwe ikiganiro dusangira ijambo aho muri hose mutwumva kuri radiyo no kuri interinete ndetse no kuri telefone zanyu ngendanwa kuri mikoro hano i washington muri kumwe nanjye etienne karekezi ikiganiro cy'uyu munsi twagiteguriwe na mugenzi wacu frederic nkundikije urakoze tiyena nk'uko rero mubyumvise mu kiganiro dusanga ijambo cy'umunsi tugiye kuvuga ku kutumvikana hagati umugambwe cnl ubutavuga rumwe na leta y'uburundi ingorane ziri muri uyu mugambwe zaratumye abatetsi b'uburundi bafata ingingo yo guhagarika ibikorwa n'amakoraniro by'uyu mugambwe bakaba icyo gihe bavuze ko badashaka ko iyi mishamirano iri mu barongoye uyu mugambwe ivamwo gutana mu mitwe canke ubundi bugizi bwa nabi kuwa mungu rero uheze bamwe mu bategetsi bahurikiye muri uyu mugambwe baratumye ko inama nkuru y'umugambwe mu itora ryarangiye hatowe ubundi umutegetsi arongora uyu mugambwe akaba rero biboneka ko yasubiriye agatonrwasa mu kiganiro cyacu cy'umunsi twaganiriye n'abari muri uyu mugambwe terence manirambura umuvugizi wawo hamwe na simon bizimungu umunyamabanga mukuru w'urundi ruhande rwa agatonrwasa twavuganye kandi n'abandi bashigantahe babiri bazi neza politike mu burundi leonce ngendakumana yigeze kurongora inama nshingamateka hamwe n'umugambwe sahwanya frodebu hamwe na eric sengimana umukuru w'ishyirahamwe nyafurika ry'urwaruka ajape africaine turatangurira kuri terence manirambona tuganahe terence manirambona hariho abantu gushika ubu bavuga ko inama mwatunganije mu gutora umutegetsi mushasha umugambwe hakurikije amategeko abo bantu mubabwire iki amategeko yacu yatomoye amategeko mwabizi umugambwe ugizwe n'ibintu bitatu abanywanyi indongozi ikaba n'amategeko mazari rero umugambwe ni umwe nta gihana nta ruhande ruri kuri nuri hanya kuba umugambwe ni umwe kandi gushika no munsi tuzi ko ata mikino urimo kiretse kuza ko haba ibibazo by'uburongozi butabereye hama kandi hakaba ingingo zafashwe hisunzwe hisunzwe amategeko y'umugambwe yatumye uhoza n'uwo mugambwe abo amabanga yiwe umunyamabanga mukuru w'umugambwe atashyiriye gufata ibintu mu mirimo nk'uko amategeko ategekanya ntabikore ubuze rero ikoraniro ryatumye ko hisunzwe amategeko y'umugambwe icatumye mukura turakigaruka ko mukanya ariko hariho amakuru avuga ko umugambwe utari urekuriwe kugira amakoraniro mwebwe urwo ruhusha mwaruronse gute amategeko y'uburundi aratomoye mu bikorwa nka bene ibi nta ruhusha umuntu asaba aramenyesha iyo amenyesheje inzego zibizwi rero amategeko avuga yuko iyo bonyine babona ko bitabereye baheza bakandika bagasigura n'igituma bitabereye rero murazi umugambi umaze ikintu cy'umwaka urenga uri mu bibazo kandi ibyo bibazo nk'uko twari tubivuga kuva na kera dusohora amatangazo tubimenyesha abandi n'amakungu byatewe n'uwahoze arongoye umugambwe uyaranse utwigoro twose two gusubiza hamwe aranka ko tuyaga gushika n'aho hafatwa ingingo y'uko ahita akabogozwa kubera amakosa menshi yagizwe muri icyo gihe rero umugambwe ushingiye ku mategeko uca werekana yuko mbega iyo atakihari iyo umunyamabanga mukuru atahari indatuma ko ibikorwa by'ikoranira kaminuza icyo bituma ko n'ukuriye abandi mu myaka mu bihugu by'umugambwe ivyo vyakozwe bwari ko rero amategeko twanje kuyasoma turayanonosora kuko kanatsinda nta mugambwe ushobora kuba utisunga amategeko canke ukora ibisunga amategeko nuko byagenze byose kudoye bikurikirana hari abakurikirana politiki hafi mu burundi bavuga ko iyo ngingo yanyu ishobora gutuma umugambwe ucikamwo imice ibiri bigatuma hari n'abantu abanywanyi benshi baguma bari inyuma ya gatonrwasa azwi nk'umuntu ari we yatanguje uwo mugambwe ayo makinga mwebwe muba muyafise nibaza ko bavuga ivyo sinzi ko babisigura kuko umugambwe si w'umuntu kandi byongeye n'umuntu umwe ashaka gushinga umugambi amategeko ubundi aravuga mbega ngo gushinga umugambi bigenda gute gushora umunsi rero nta bice bibiri bihari nta n'ibizohaba kuko mu gihe umuntu akoze amakosa mu gihe umuntu akoze ibitameze neza mu buyobozi bw'umugambwe amategeko amategeko ariko inasubirizwa tugarutse byasubirijwe ni ibisanzwe ko uburongozi hama kandi hagize ikintu ki- cagira umuntu agakurwa hisunga amategeko umugambi wese mubice ahubwo umugambi urabandanya kuko abanyamugambi buri haruja umuntu bakurikira umugambwe n'ivyumviro vyabo Eh, tugarutse ku vyo mwagiriza ibintu muvuga ko ataranguye gushika umukuru umukuru w'umugambwe n'ibihe ibintu asho- mwagiriza ko ataranguye Eh, ni byinshi cyane kuko nitwegaruka ko eh, twabitangaje ku tariki zi- zine z'ukwezi kw'indwi uyu mwaka ushize ibibazo bijanye no gucanisha mu mu inzego n'abanywanyi twarabivuze ibibazo vyo kunyuruza umutungo w'umugambwe twabishikirije mu buryo bwi- bwiyaguye Eh, twerekana kandi yuko eh, umugambi uracyagutiranwa n'umuntu bivanye n'imikorere amanama y'abagize ubuyobozi bw'umugambwe atako- adakorana atakorana ngo bicare ibibazo bihari na cyane cyane n'ibibazo bijanye n'uko eh, turiko twitumiza ibihe by'amatora tubona yuko kubunyanga amategeko y'umugambwe ntabwo niyo tuzatumye havamo yuko umugambwe ufatirwa ibihano hama arasaba arasaba kenshi yuko yokuriza amategeko aranga bityo rero tubona yuko tutabaye magabo umugambwe ushobora kugana akagiriye inyangamugayo rero zarasabwe uko bigenda kose umugambwe n'iwacu ntitwakwemera ko turi kubyo amatora hama ibiringo by'inzego zisanzwe zihari birengane bidasubirijwe ati wocumiye ngo turi inyuma y'umuntu kandi dufise umuganga ufise intumbero niho rero havuye yuko ibikorwa bibandanya nk'isuzuma amategeko ikorera bigakurikizwa ibyagizo ni byinshi rero twabivuze kenshi turabidondagura kugira ngo ko mu butegura n'ibiganiro bijyanye n'ibyo bitwo bisubiramo kuko ni byinshi cyane mugabo twabishikirije n'amora bitangazo byacu itariki zine z'ukwezi kw'indwi twabivuze mu buryo bwiyaguye Hari amakuru ariko araca hirya no hino avuga ko mu ruhande rwanyu rwoba rwakoreshejwe n'ubutegetsi ayo makuru muyavuga kwiki Ayo nibaza yuko amakuru na- nayo mwibarabara kuko eh, ubutegetsi si bwo- si bwo bwaje guhonyanga amategeko y'umugambwe senye ubutegetsi si bwo bwanse ko haba ko ugusubiza hamwe no kuyaga si bwo bwavyanze ubutegetsi si bwo bwaje kunyuza umutungo w'umugambwe senye n'ibindi byinshi kumbure avuga ivyo n'aba- n'abagomba kuvya kuvya ukuri hama kuko twavuze neza ko ibibazo by'umugambwe byazananye mu mugambwe kandi bitatuba bahuza burongoye abavuga ivyo rero n'abagomba kuvya ukuri batagomba yuko eh, i- ibibazo bihari bivugwa Mu- ah, hari ikintu mwibaza ko coshobora kuba nk'ingaruka mbi ah, z'izo ndyane zarutse mugambwe ku matora azoba yimirije mu Burundi ingaruka ya mbere twabonye ni uko urabona tuna- murabonye ko bwazananye ko uburongozi butabereye uburongozi bwanse yuko abantu bishara ibibazo hakiri kare uburongozi bwaje gucanishamwo inyangamugayo tubaza n'uko nk'uko twashyikirijwe n'umukuru w'umugambwe twitoreye yatwemere neza yuko agiye kwihatira gusubira kumwanisha inyangamugayo abanywanyi bagasubira bakegerana kandi bagasinyira ku mugozi naho rero ko muri twatakaje umwanya munini yiye twizeye neza yuko abarundi n'inyangamugayo bazodufasha Terence Manirambona umuvugizi w'umugambwe CNL murakoze cyane rwose ku kanya mwahaye radio ijwi ry'Amerika umunyamabanga mukuru w'urundi iruhande rwa CNL ruvuga ko agaton rwasa ari we ah, kirongoye uyu mugambwe Simon Bizimungu nawe nyene yahaye ikiganiro iradio ijwi ry'Amerika agaturwasa ntiyakuwe ku burongozi bw'umugambwe kuko abakura agaturwasa ku burongozi bw'umugambwe ni ikoraniro eh, ikoraniro kaminuza iryo koraniro kaminuza naryo rirafise abaryitaba ivyabaye rero eh, kuri iyo ndwi turiko turaherahereza eh, ntibisa n'ivyo rero je novuga nti habaye inkinamico abavyita ko ari ikoraniro kaminuza eh, nibaza ko nta n'uburenganzira bafise bwo- byo kuryita ikoraniro kaminuza kuko ikoraniro kaminuza riba rikurikiza amategeko ivyo rero vyabaye si ikoraniro kaminuza ahubwo umuntu yorondera iki- irindi zina yoryita ariko amakuru atangazwa avuga ko habaye itora ry'abarongoye uyu mugambwe hanyuma batora kutamushigikira muri ico kibanza inkunda ndababarire abitaba ikoraniro kaminuza ni inzego zizwi neza umugambwe peseneri n'umugambwe umaze imyaka ine urimo gukwiza imyaka itanu ukora urafise inzego kuva hasi gushyika hejuru izo nzego rero amategeko y'umugambwe aratekanya neza ayitaba ikoraniro kaminuza ikoraniro ka- kaminuza twabonye rero ryitwa ikoraniro kaminuza twabonye kuri w'imana uheze ni ikoraniro kaminuza nokwita ni ni kiburirane kuko eh, ryarimwo abitwa abaseneri rikabamwo urwaruka rw'umuganga ushinzwe ibyifite imbonerakure mbere baravugamo ko ryarimo n'aba- n'abo mu mugambo yiprona urumva rero ko eh, ikintu bene ico uwovuga ko ari ikoraniro kaminuza biba ariko arihenda ubu rero muremeza ko agaton rwasa ariwe umukuru wa ese umugambi cnl neza cyane neza cyane kuko amategeko niwe yemeza nk'umukuru w'umugambi senera amatwi adusumira umushingantahe agaton rwasa heje gushika mu rundi mwotubwira ikintu yoba amaze gutangaza gushika ubu oya yashyitse yashyitse mu mwanya nta nta kintu aratangaza tukivuga kandi kuri iki kibazo cyo kutumvikana hagati y'abarongoye umugambi wa SNL utavuga rumwe n'ubutegetsi mu Burundi twavuganye na Leonce Ngendakumana igeze kuba umukuru w'inama nshingamateka kandi yigeze kurongora umugambi Sahwanya Frodebu mushingantahe Leonce Ngendakumana mwahoze murongoye inama nshingamateka y'Uburundi mwigeze no kurongora umugambi Frodebu murakoze cyane rwose kuri aka kanya mutoye kugira ngo tuganire nashaka cyane cyane tuvugane ku vyerekeye eh, uruhagarara ruri mu mugambwe CNL aho mu ndwi iheze ku munsi wa Mungu arongoye ubugambwe bakoranye bakatora umutegetsi mushasha eh, ko ah, Gaton Rwasa atakiri umukuru w'uyu mugambwe nk'uko vyatangajwe n'abo bandi bagize uyu mugambwe nashaka ubwa mbere na mbere mwebwe mumenyereye muri uyu mugambwe nawe nyene wigize kugira ingorane mutubwire ukuntu mwakiriye itora ryabaye ku munsi wa Mungu twabyakiranye umubabaro udasanzwe ku mpamvu zikurikira impamvu ya mbere ni uko abarundi twamaze kwemeranya ko twinjiye mu ntwaro ya demokarasi ishingiye ku migambwe myinshi aho iyo migambwe ihiganwa mu mwidegemvyo impamvu ya kabiri ni uko iryo koraniro ryaciye kubiri n'ibwirizwa shingiro ry'uburundi rica kubiri n'ibwirizwa shing- n'ibwirizwa rigenga imigambwe rica kubiri n'amategeko agenga umugambi senere mu gu- mu gutumako no- mu gutumako gutegura no gutunganya ikoraniro kaminuza ikindi cyatumye turabara cyane ni uko iyo migwi uko ari ibiri umugwi baba bita ko wegamiye rwasa n'uwo wundi mugwi uhari bose twari twavuganye eh, kuko bari bandavye turavugana ibyo bantumye ku mushingamateka gatogwasa ndabimushikiriza rero navyumva aca avuga ati bizotuma ko ikoraniro kaminuza rya bose data wanje ivyo vy'ibihano twamaze gufata tubireke hama duhurire muri ikoraniro kaminuza dutunganye ibikorwa twese turi kumwe si kera cane aho vyabaye kandi ikindi ni uko umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu yari yamenyesheje ko atazigera yemera ko iryo koraniro riba mu gihe iyo migwi ibiri itazoba yagiye hamwe ubu rero ikibazo twibaza iyo migwi yari yagiye hamwe umugwi wegamiye rwasa n'uwo wundi mugwi burya mu gutumako no gutegura no gutunganya iryo koraniro kaminuza iyo migwi yoba ya- yaragiye hamwe ntitubyibaza kuko turabimira abantu bariko barafatwa bo muri uwo mugwi begamiye rwasa barenze urugero mwihweje rero eh, iryo tegeko ryari ryasohotse rya leta mukabona ko uruhande rumwe rwahawe uburenganzira bwo kugira inama ivyo mubiha insiguro nke insiguro ni uko turiko turasubira inyuma mu ntwaro ya demokarasi icyo ni icya mbere icya kabiri umuntu yovuga ati dushobora kuba twinjiye muri iyi ndwara ya demokarasi ishingiye ku migambwe myinshi ataragira icya gatatu eh, ni uko umugambwe sendede efudede kubera wagowe cyane waruhijwe n'indwara za gisirikare zari zihari wazananye mu mutwe y'uko udakoresheje inguvu mwene uko udashobora gutwara iki gihugu cy'u Burundi ubwa kane bashobora kuba batinya rwasa kubera ko eh, ku rubuga basa n'abanganya abanwanyi ariko izo ngorane ziri hagati y'umugambwe cnl zadutse mu mugambwe seneri ariko bikaboneka neza ko n'ukuboko k'ubutegetsi kurimo kuko nibyo kumvikana ingene eh, in- ikoraniro kaminuza ritumwako bamwe bakemererwa kurijamwo abandi bataranashikayo bagafatirwa mu nzira bagafatwa n'abapolisi abo bapolisi barafise uwabatumye sibo biyitumye barafise umuntu yabatumye uca ubona rero ko hariho u- uruhande rwe- rwegamiye ku butegetsi urabye n'abantu bariko barafatwa ubu ugira bafatwa nabo ba- bari ba- bari muri urwo ruhande rwa rwa seneri bafatwa n'abapolisi bafatwa n'abajeje intwaro ni ukuvuga rero yuko naho biri muri seneri ubutegetsi bubifisemo uruhara kuko nibyo kumvikana ingene abantu bafatwa bakanyuruzwa bakazimangana na- abantu bakavuga bati mbe bagiye byagenze gute twumva nubu baguma bafata abantu none umva ukuboko k'ubutegetsi kutarimo indyane nk'izo mushingantahe leonse ngendakumana zarabaye mu migambwe itandukanye zarabaye mu mugambwe wanyu frodebu hari abana na za frodebu nyakuri vyarabaye mu mugambwe ipona eka vyarabaye mu mugambwe uri ku butegetsi cndd fdd ivyo ah, muvuze ko ari ukuboko kwa leta canke ari leta umugabo uri ku butegetsi uriko urabikora nawe nyene uba ukora ushaka kugira indyane hagati mu mugambwe wabo oya eh, ntibagomba kuvuga izindi ni injyane z'ubundi bwoko kuko injyane ni nyinshi I- iwabo hari abavuga bati naho twashyikira ubutegetsi dukoresheje umuheto ni ngombwa twisunge ibwirizwa shingiro twisunge amabwirizwa y'igihugu twisunge intwaro ibereye twisunge kubana neza n'abandi nibyo byonyine byotuma eh, dushobora kugira igihugu cy'iteka igihugu cyifashe cyubashwe igihugu gishobora gutera imbere abakibamo bakakibanamo amahoro n'umutekano abo rero hari igihe batu- batumvikwa ugasanga barashwanye no guhunga bagahunga ubu hari abatandatu bari hanze hari imbere n'abo twumva bagomba muri guca muri za nzira gashika nko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu hari abo twumvise ejo bundi aha hari abandi duheruka kumva hariho n'abapfuye urumva rero bashwana biciye mu- mu zindi nzira atari izo zo kuvuga ngo ni ugusambura ngo hari abantu baje kubasambura imvo nyamukuru ku bwanyu ni izihe kubera izo njyane zitavana ko migambo itandukanye mu burundi imvo nyamukuru ni izihe mu kanya gato ni uko tutarategera neza icyari cyo indwara ya demokarasi ishingiye ku migambwe myinshi ingene imigambwe ivuka ingene ibaho ingene ikora ingene ishyikira ubutegetsi ingene itwara n'ingene iva ku butegetsi abantu mbere eh, icya kabiri ubwo butegetsi bakabonamo amarongo gusa nicyo gituma bacakumira abandi bakabonamo amarongo gusa kandi hari abayaronga ibyo rero biratuma no kutabona neza iyo turi ko turaja icyo bita viziyo ibyo biratuma izo njyane ziza ziraduka mu migambwe hama leta nayo nyene cyangwa umugambwe uri ku butegetsi ugatubona butoborera izo njyane mu migambwe zorangira gute mushana hele yonse nyandakuma ingishu ni ngombwa abarundi twumvikane tuje hamwe twicare dusuzume aho tugejeje iyi ntambwe yo gushinga no gutsimbataza indwara ya demokarasi ishingiye ku migambwe myinshi turabe yuko tubishoboye cyangwa tutabishoboye turabe ko ibereye cyangwa itabereye nidusanga ibereye tuyibandanye tuyikomeze twosore nidusanga itabereye hari iyindi nzira yotuma abarundi batwagwa neza kuko abarundi bico bifuza bitwagwa neza bakumva ko batekanye bakumva ko bishyira bakizana bakumva ko abari mu mahoro n'umutekano ubutungane buhari kuri bose bakumva ko babanye neza mu budasa bwabo ntabe nyagupa ntabe nyagukira bakumva ko bariko bara- bafatanye mu nda bariko bateza imbere igihugu cy'uburundi uko niko babyifuza bityo rero mu ndwaro ishingiye ku migambwe myinshi bitya mu yindi nzira twokumvikana ariko bakabaho neza uko nyene bakumva ko batekanye twobyumvikana abarundi tukabana neza dutekanye tugateza imbere igihugu cyacu kikabamo amahoro kikaba igihugu nyabagendwa ibyo nabyo rero ni uko mbona bamwe batabyemera hariho amasezerano y'iyarusha burya arimo ibyinshi byinshi cyane leonse ngendakumana murakoze cyane rwose ku kanya mwahaye radiyo ijwi ry'amerika namwe mura- murakoze cyane kuba mwabaye aka kanya kugira ngo mugire icyo muze ku byerekeye ubuzima bw'igihugu cyacu tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika isameranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ku kutumvikana hagati y'abari mugambwe senera utavuga rumwe na leta y'uburundi kirabandanya ikaze mu kiganiro eric nsengimana murongoye ishyirahamwe ry'urwaruka nyafurika ajape africaine Eh, mushikana eric nsengimana eh, murongoye ishyirahamwe ry'urwaruka nyafurika ajape africaine murakoze cyane rwose kuba muto ya kanya ngo muganire ni radiyo ijwi ry'amerika nashaka cyane cyane tuvuge ku byerekeye uruhagarara ruri mu mugambwe eh, cnl aho mu ndwi iheze umukuru w'umugambwe wahora urongoye yanawushinze agaton rwasa yakuwe mu mabanga yiwe y'umukuru w'umugambwe eh, akaba yakuwe mu nama nkuru y'abategetsi barongoye uyu mugambwe nashaka bwa mbere na mbere nk'umuntu akurikirana politike y'uwo murundi cyane rwose iryo tora bwa mbere na mbere mwaryakiriye gute Eh, murakoze cyane twebwe itorwa ry'indongozi z'umugambwe cnr twaryakiriye neza Eh, kubera ko nk'uko mubizi amashyirahamwe y'imigambwe eh, ihuriro rikuru ry'im- ry'amashyirahamwe cyangwa iry'umugambwe niryo rifise ingingo ya nyuma eh, yo gufata kugira ngo ah, in- ingingo zishobore gufatwa mu gi- mu ntuze mu ishyirahamwe rero kome hari ihuriro rikuru rihuza abanyamugambwe bo mu mugambwe cnr eh, bagahama bagabona ko bikwiye ko bashobora guhindura indongozi iyo nama ikaba yaramenyeshejwe ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati hanyuma ikaba mu mutekano ntangere hanyuma bagafata icegeranyo bagatora eh, ibintu bakabishyira ku murongo uko bari babyifuza twibaza ko abantu benshi baza baramenyera gushyiraho abarundi bashyize bakizera abanyagihugu baba babashyizeho ko bashobora no kubahindura iyo ukoze ikintu ukavuga uti eh, bashobora kumpindura ukabyakira eh, ntihabe uku- ukumva ko wewe utari wowe uri representa abandi bantu badashobora gutwara kuko nabo ubutwara baba batwara ibisate bitandukanye eh, kandi umukuru ni umukuru umwe baduza muri batoya rero nk'uko babikoze mu mugambo cnr nibaza ko rwasa yashyiraho inama nkuru ya bose yasize hanyuma ibikorwa by'umugambo bikabandanya icyiza ni uko bo- batohindura ingendo cyangwa ngo bashobore kudohoka ku ntumbero y'umugambo hari abakurikirana politiki hafi yo mu burundi bavuga ko byabatangaje kubona uyu mugambwe utunganije ikoraniro kongere y'umugambwe kandi uyu mugambwe wari mu bihano utashobora kugira amakoraniro ivyo vyahindutse gute ibyo o, nimba umugambi wari uri mu bihano hanyuma ugakoresha ikoraniro li- rikaba nuko leta yari yabyemeye kuko murazi ko leta ifise abayiserukira mu gihugu cose eh, no ku mitumba yose batokwi- batoza ngo bashobore gukoresha inama batabyemeye hanyuma ikindi naco nimba bari mu bihano bakayikorera mu kinyegero icyo novuga ni uko muzoca mubibona ko ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati buzoca bubima icyo bita purize dagite kubera bakoze inama itemewe n'amategeko hanyuma iyo nama ikiba itabaguza muvuga iki ku bantu bavuga ko ah, bakoze iryo koraniro eh, batabicishije mu mategeko batabicishije mu mategeko ni ibyo nababwiye ko inama minisitiri de l'interieur aca abima icyo bita purize dagite igaciba impfagusa ariko ntidushobora kuvuga ngo ntiyaciye mu mategeko mu kivi tutazi amadosiye bafise nimba by'ukuri ari amategeko bategekanya si ngombwa ko perezida regare atumira inama hariho eh, abanywanyi bagize umu- umu- bagize- bagize inama nkuru bakwiye bagasinya bakabisaba umushikiranganji umushikiranganji arashobora ku- ku- gutanga uburenganzira bw'uko inama iba kandi bivuyemo bikaba byemewe n'amategeko rero nimba babigenjeje muri iyo nzira ko batashimye kubishyira ahabona eh, nibaza ko twakwirinda kuvuga ko itemewe n'amategeko cyangwa itemewe n'amategeko kubera ko umushikiranganji bwonyine nibwo buzi ingene buba- impapuro bwatanze n'uburenganzira bwatanze kugira iyo nama ibe batayitanze naho nyene barazi ko mu minsi tuba tumenya ko bari bemewe n'amategeko cyangwa batari bemewe n'amategeko Eh, muri iki gihe abashigikiye rwasa barashikiriza ibirego bivuga ko ari leta y'uburundi yoba iriko yisuka mu vyerekeye uyu mugambwe uko namwe niko mubibona
icya mbere ni ikosa kuvuga ko bashyigikira rwasa bategereza gushyigikira umugambwe eh, gushyigikira umuntu nta- ntawe biba bitaniye no gushyigikira ah, no- no guta intumbero y'umugambwe kuko rwasa si umugambwe Eh, nimba bamushyigikiye naho eh, ibyo biroroshe ko yoca yitoza ku gatwe kiwe atarinze guca muri senere hama agaca atsinda eh, yigenga Ah, mu- mugabo mu kivi bari mu mugambwe bari bakwiye gushyigikira umugambwe ntibari bakwiye gushyigikira umuntu hanyuma ku bijyanye no kuvuga ati leta y'u Burundi niyo iyo biri muri byo ntabyo twakwemeza kubera ko eh, inama ya bose yakoranye nibaza ko yakoranye ari uko byasabwe n'abanywanyi ba senere atari minisitiri de l'interieur yatumye kuri iyo nama hanyuma ngo ayikoreshe yaba ari minisitiri de l'interieur cyangwa undi mushikiranganji yayitumye ko akayikoresha niho yaba ariko yivanga mu bijyanye eh, n'itunganywa ry'umugambi senere mu burundi hama habaye indyane mu migambwe hagati vyarabaye muri fodebu vyarabaye muri ipona eka n'umugambi uri kotegiti vyarigeze kuba ku bwanyu ikintu gituma haba indyane hagati mu mugambwe ni kihe canke nibi Eh, jewe mbona ni uko abarundi benshi bashaka kuba abaperezida abandi nabo bagashaka kuba abakuru umuntu ntashobora kumenya ko imana yaremye abatekinisiye ikarema abaridere ikarema ndetse n'abatwagwa abantu bose mu barundi bashaka kuba abatware nicyo gituma ubona baguma basitana kubera baba bibaza ko hari ibintu ibi na biriya eh, bivanye n'umuntu ingene ameze yifuza kungukamwo narabibonye mu matora y'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi aho muri oni bababwira bati jya hamwe mutange umukandida bari abo muri iyo kodisiyo yari imigambwe icumi yose yatanze abakandida cumi byumvikana ko nubwo bari kubavugana ko bari kubarondera intumbero imwe irwanira demokarasi ko amatora yubaho neza agatunganywa mu mahoro yatawukumiriwe bose ahubwo bari bifuza kuba abakuru b'ibihugu eric nsengimana murakoze cyane rwose ku kanya mwahaye iradiyo y'ijwi ry'amerika kuri ibi bibazo byerekeye indiyane ziri mu bwambwe cnl wakoze namwe turabashimiye ku ijwi ry'amerika ndabashimiye namwe bashingantaye mwese ndashimiye kandi n'abanywanyi b'iradiyo y'ijwi ry'amerika mugire amahoro aho muri hose ndagushimiye frederic nkurikije ku kiganiro wateguye nshimiye kandi n'abatumire mwari kumwe uyu munsi mbabwira nti barisanga ku ijwi ry'amerika namwe abatwumvise uyu munsi aho muri hose abatwumviye kuri radiyo zisanzwe abatwumviye kuri interinete namwe mwatwumviye kuri telefoni zanyu zigendanwa nongeye kugira nti ikaze igihe cyose kuri radiyo ijwi ry'amerika kandi murakarama
dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo
agasaro kaburaga karabonetse agasaro kaburaga karabonetse aho uri hose tega amatwi ijwi rya amerika rigususurutse mu ndirimbo mu makuru mu biganiro agasaro kaburaga karabonetse agasaro kaburaga karabonetse agasaro kaburaga karabonetse agasaro kaburaga karabonetse mu muryango Hey, yeah, na, na, na. We have been waiting for you agasaro Your family they are very happy to see again your family, they are very happy to hear your voice on the radio. Voice of America, ijwi ry'Amerika rihuza abantu diaspora bavugana ku ijwi ry'Amerika. Agasaro kaburaga karabonetse. Agasaro kaburaga karabonetse. Agasaro kaburaga karabonetse. Agasaro kaburaga karabonetse mu muryango.
I guess as a lover, I have a ways to go. When someone wants you, they should just say it so. But you'll understand if you'll take my hand, then we can dance real slow to something on the radio. Listen to the radio. Oh, listen to the radio. Let's spend the night together. Baby, don't go. They sing it on the radio. I try to find a way to explain to you what's on my mind not sound so plain.